iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi igisoro muri uganda turi kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwaramutse neza nshuti mwese mudukurikiye ni edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo ni amakuru aza kwibanda ku ijambo perezida donald trump arimo kugeza ku mitwe yombi ya kongere ya leta zunze ubumwe za amerika we have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in four years or eight years and we are just getting started
aha perezida donald trump aragira ati perezida yavuze ko mu minsi mirongo ine n'itatu gusa amaze ku butegetsi amaze kugera kuri byinshi birenze ibyo abamubanjirije bagezeho mu gihe cy'imyaka ine cyangwa umunani kandi ko akazi ari bwo kagitangira muri aya makuru twatumiye kandi abatumirwa mu nzego zitandukanye baza kudufasha kugerageza gusesengura ijambo rya perezida Trump arimo kugeza ku gihugu turajya kujya kandi mu karere ahavugwa igitutu cy'amahanga arimo gushyira ku rwanda arufatira ibihano arushinja kugira ingabo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo no gushyigikira umutwe wa emu makumyabiri na gatatu mu kanya rero n'abatumirwa banjye turibanda ku ijambo rya perezida donald trump arimo kugeza ku banyamerika nyuma yo gutorerwa kongera kuyobora igihugu mu yindi manda y'imyaka ine nk'uko nari maze kubibabwira perezida donald trump akomeje kugeza ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika ariyo kongere ni ijambo yatangiye kuvuga hashize nk'isaha n'iminota mike ijambo yahaye insanganyamatsiko igira iti renewal of the american dream bishatse kuvuga kugerageza kubaka no kugarura ishema rya amerika perezida trump yibanze ku cyerekezo icyerekezo gishya yifuza guha amerika gikubiyemo guharanira iterambere ry'umunyamerika ku isonga no kongera imbaraga nshya mu rwego rw'ubukungu kurwanya no kwirukana mu gihugu abimukira binjira mu gihugu bitemewe n'amategeko kurinda imbibe z'igihugu guca isesagura ry'umutungo wa leta kugabanya amafaranga ya leta ikoresha no kugabanya umubare w'abakozi ba leta perezida donald trump yibukije zimwe mu mpinduka zidasanzwe amaze gutangiza mu minsi mirongo ine n'itatu amaze ku butegetsi muri iyi manda ye ya kabiri perezida trump yavuze ko mu minsi mirongo ine n'itatu gusa amaze ku butegetsi amaze kugera kuri byinshi birenze ibyo abamubanjirije bagezeho mu gihe cy'imyaka ine cyangwa umunani I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back. Our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before.
Aha, Perezida Donald Trump aragira ati ngarutse muri iyi ngoro kubagaragariza ko Amerika igarukanye icyubahiro yahoranye kandi ko kitazigera gihagarara yongeyeho ko ku nshuro ya mbere abanyamerika benshi bashimishijwe n'icyerekezo aganishamo igihugu akaba yagize ati abantu bantoreye gukora akazi kandi ndimo kugakora neza mu by'ukuri hari n'abavuga ko ibyo tumaze kugeraho muri iki gihe cy'ukwezi kumwe tumaze ku butegetsi bitarabaho mu mateka y'iki gihugu perezida trump yavuze ko mu by'ingenzi ashyize imbere ari ukuzahura ubukungu bw'igihugu no gutabara imiryango y'abanyamerika yasigaye inyuma kubera politike y'ubutegetsi avuga ko yasimbuye yagize ati politike yabo yazamuye ibiciro by'ingufu n'ibikomoka kuri peteroli izamuka ry'ibiciro ku masoko inarushaho gusubiza inyuma imibereho rusange y'abanyamerika yavuze ko kuri ubu intego ye ari uguharanira guhindura iyo politike no guhindura ubuzima bw'abanyamerika perezida trump yavuze ko kuva yasubira ku butegetsi umutekano ku mipaka yose y'amerika umeze neza ko kandi umubare w'abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko wagabanutse ku rugero rutarigera rubaho Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever.
aha perezida trump aragira ati nyuma y'amasaha make maze kurahira natangaje ibihe bidasanzwe ku mipaka yacu ntegeka abasirikare bacu n'abashinzwe imipaka gukumira urujya n'uruza rw'abimukira ubu umubare w'abimukira binjira mu gihugu wagabanutse ku rugero rutarabaho mu rwego rero rwo kugerageza ah, gusesengura iri jambo perezida donald trump arimo kugeza ku banyamerika dore ko akomeje kurivuga turi kumwe n'abasesenguzi batandukanye barimo antoine nkezabera uyu akora mu bijyanye no kubungabunga imiryango n'abana barimo abakeneye ubufasha ari muri leta ya carolina ya ruguru bwana antoine nkezabera ikaze mu makuru y'ijwi ry'amerika
murakoze cyane mwiriwe neza mwiriwe neza aho ngaho mumeze neza Eh, turaho turakomeye turimo gukurikira disikuru ya perezida trump urakoze kandi nawe kuba utuboneye akanya kugira ngo tuganire turi kumwe kandi na michel gahakanyi uyu akaba atuye mu mujyi wa phoenix aho ni muri leta ya arizona bwana gahakanyi nawe ikaze mu makuru y'ijwi ry'amerika bwana gahakanyi uranyuva gahakanyi ngira ngo bongere bamugerageze kuri telefone ariko mpere kuri bwana antoine nkezabera ah, ijambo ry'umukuru w'igihugu ubundi byari byitezwe ko rishobora kumara isaha ariko rirasa nk'aho ah, ritinzeho gato mu byo umaze gukurikira nk'ikintu wumva cyagukoze ku mutima cyangwa se ikintu cy'ingenzi ukuye muri iri jambo perezida trump akomeje kugeza ku banyamerika ni nk'iki kugeza kuri uyu munota
Eh, kugeza kuri uyu munota ubundi twari dufite inyota nyinshi yo kumenya ibyo ah, ibitekerezo bye kuko nk'uko yabivuze yashyizeho amabwiriza menshi mu gihe gito nibyo koko ariko muri ayo mabwiriza ntabwo yagiye asobanuka neza abantu bafiteho ibibazo hari nka biriya byo kuvuga kuvugurura ubutegetsi bwa leta ndavuga abak- abantu bakorera guverinoma federali hari ibyo yavuzeho avuga ko ahagi- ahagaritse gusa abantu bu- uburyo bwo kongera ku- kwinjiza abakozi bashya ariko nyamara wareba mu bikorwa ugasanga hari amabwiriza menshi batanze eh, adasobanutse ukaba utari utuzi neza aho bigana na n'ubu mu byo yavuze ntiyasobanuye niba mm, azahagarika gusa kongera abakozi eh, cyangwa niba koko muri biriya akunda ahora abaza abantu ati hariya tuzahafunga tuzafunga biriya bigo aho ntiyahasobanuye neza haracyari ibintu rero ibintu byinshi twifuzaga ko yasobanura cyangwa buriya butegetsi bwe bwasobanura kugira ngo umuntu amenye neza ukuntu iyo guverinoma federali izavugururwa Eh, mu bindi yavuze muri ibi bintu wenda byerekeye kuzamura ubukungu yabivuze avuga ko yishimiye yuko ibikorwa byinshi byakorerwa hano muri leta zunze ubumwe za amerika eh, ni byiza abantu barabikunda ariko hakaba ari cya kibazo bibaza bati tuzabikorera hano mama bizatugirira akamaro kurusha uko twakoranaga n'ibindi bihugu ukurikiyeho rero ukaba wakubitira kuri ariya mm, biriya hariya masezerano arimo avuga ashaka kugirana na canada sinzi niba ari n'amasezerano cyangwa niba ari ibihano byo kongera ibiciro ku bintu bikorerwa muri za canada na mexico ibihugu twahanaga imbibi I- ikintu yavuzeho cyane nanone gikomeye nabonye yavuzeho cyane ni icyerekeye abimukira eh, ariko nabo aracyasanze mu kanya yari akibivugaho eh, ni nicyo cyafashe igihe kinini cyane tukaba rero twifuzaga ko harimo araza kubivuga twamenya na- n'ibyerekeranye n'ububanyi n'amahanga kuko hari kiriya kibazo gikomeye cyane cy'i burayi muri ukraine aricyo ah, gihangayikishije abanyamerika nubwo bifuza ko intambara ishira ntabwo baramenya niba uburyo ashaka kuyihagarika aribwo bwiza urakoze cyane bwana ah, antoine nari mvuze mu kanya ko turi kumwe kandi na michel gahakanyi uyu akaba atuye muri leta ya arizona mu mujyi wa phoenix Ah, bwana gahakanyi ah, perezida trump atangira iz- ijambo yagize ati ah, mu minsi mirongo ine n'itatu gusa amaze ku butegetsi amaze kugera ku ku bintu byinshi birenze ibyo abamubanjirije bagezeho mu gihe cy'imyaka ine cyangwa umunani nawe wakurikiranye iri jambo perezida Trump arimo kugeza ku banyamerika Ah, mbere na mbere gerageza utubwire kuri wowe n'icyo umaze gukura muri iri jambo cyagukoze ku mutima
Ah, urakoze edi kumva ijambo Um, eh, trump novuga ko icyo nobanzirizaho yinjiye ah, muri cemba afite confidence bigereranyije n'imyaka yashize akiyoboye manda ya mbere kubera ko ubu nyine ah, afite ashyigikiwe cyane n'abantu b'ishyaka rye ndetse n'abanyamerika kuba yaratowe ah, n'abantu benshi ibyo ni ibintu numva ko bimuha imbaraga cyane Ah, ni nayo mpamvu avuga ko yakoze ibintu byinshi birenze abamubanjirije ariko mm, navuga ko ari bimwe bigwi ahora yivuga Ah, Trump yivuga ibigwi byinshi ndetse navuga ko ari umwe mu baperezida ba Amerika bakunze kwivuga ibigwi cyane ikintu cyose yumva ko ah, yobona credit y'icyo kintu mu bintu yavuze ah, yavuze ibintu yakoze amaze gukora ah, nogarukaho novuga ko nka ah, nko kwim- kwimira aba- abimukira kuza muri amerika Ah, ya- yadekaraye ko hari emergency sinzi ukuntu bivuga Ibihe ah, mu bidasanzwe.
rurimi rwacu ibihe bidasanzwe ku ibihe mipaka bidasanzwe bituma abantu bagira ubwoba abandi baba- bakabasubizayo Ah, urebye uko imibare imeze rwose ni imibare ishimishije nta bantu benshi bavogereye igihugu Ah, icyo ni ikintu cyashimishije abanyamerika benshi ndetse biri mu bintu bamutoreye Ah, ikindi novuga yavuze yabashije kugeraho ni ugushyiraho uburyo bwo kugenzura cyangwa gu- kongera kubaka inzego za leta ariho haje n'iki kigo yashinze ah, kiyoborwa na Elon Musk bita Doge Ah, yakivuze ibigwi yavuze ukuntu bahagaritse USD ari nayo ibihugu byinshi byacu bya Afurika byakuragamo inyungu bafasha mu mishinga itandukanye Ah, yagerageje ku- ah, kugaragaza ukuntu hari imishinga itari idafitiye inyungu abaturage ndetse n'abanyamerika yajagamwo amafaranga menshi nibaza ko ibyo nabyo ni ibindi bintu bya- byashimishije abanyamerika benshi muri rusange nanone ku rundi ruhande wabonaga ko ba mukeba be b'abademokarate batanezererewe n'iri jambo Ah, ubundi mu- mu- mu- mu- muri muri iri jambo rya state of union ry'abanyamerika ukunze gushanga inzego zombi abademokarate n'abarepublike bashyigikira perezida ariko ibyo nabonye urabona ko rwose abademokarate ba- batamushyigikiye Ah, ikindi kintu nakongeraho yavuze amategeko menshi agiye guhinduka ah, kandi wumva biteye impungenge hariho nk'ikintu numvise ko agiye guha abapolisi ah, oh, ah, novuga ko ubushobozi bw'umurengera ngira ngo murabizi abantu batuye muri iki gihugu dufite amateka y'abasirikare y'abapolisi bakoresha imbaraga zidasanzwe aho bica abantu kandi kenshi na kenshi ugasanga ari amakosa y'abapolisi bakoresheje imbaraga z'umurengera batakagombye gukoresha Mm.
Ah, ikindi norangirizaho ah, novuga ko ku bijanye n'abimukira yavuze ko cane cane ko novuga ko bizahagarikwa cane nk'uko yazanye indi alternative cyangwa uburyo bwobisimbura yavuze ko agiye guha chance abanyeshuri baba baje hano kwiga muri amerika baba bize mu bintu bitandukanye bafite ubwenge ko bashobora kuba aribo noneho baha ayo mahirwe yo kugira ngo noneho basi- bature hano babahe ibyangombwa byo gutura hano ikindi ni kade yavuze ah, buriya buryo ashyiraho bw'aba investor umuntu ushobora kubona miliyoni zitanu bashobora ku- kumureka akabona pafu yo kugira ngo aze muri amerika ni nka green card ariko bikozwe noneho bihawe abantu bafite ubushobozi gusa ni nkabyo bizasimbura abandi ubona ko abimukira uburyo bazaga muri iki gihugu kuri iyi manda ya Trump bigiye guhinduka cyane kandi ni nabyo abanyamerika benshi bifuza hanyuma bwanagahakanyi ugarutse kuri icyo kijyanye n'umutekano ku mipaka ndetse n'ingamba Trump yashyizeho zijyanye no kugerageza kugabanya abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko aho utuye uri muri leta imwe ifitanye umupaka n'igihugu cya megisike igihugu kinyurwamo cyane n'abimukira baza muri leta zunze ubumwe za amerika murebye uko imibare yifasha aho ngaho ibyo avuga murabona ari byo mubona aho mwibereye
iby'ukuri hano urebye imibare yaragabanutse imibare yaragabanutse kubera ko hakiri abademokarate bari bafite polisi zabafashaga kwinjira ariko abantu bamenya amakuru kuva Trump atangiye kudeporota abantu batinya kuza kwinjira muri amerika gusa hariho nanone abinjira hano kuri uyu mupaka wacu kubera ko duturanye na mexique baza badaciye ku mipaka izwi ndetse hariho bamwe navuganaga nabo baca mu myobo bakagenda bihisha ijoro bakagenda ijoro kugeza bageze hano muri leta ya arizona nibaza ko guhagarika abimukira kuba wabihagarika bya burundu ni ibintu bigoye cyane kubera ko uburyo mexico imeze na amerika ni ahantu hanini abasirikare badashobora gukontorora hose bwana antoine nk'ezabera uri muri leta umuntu yavuga ko ari leta ituwe cyane n'abarepubulikani hari ingamba nyinshi na politike nyinshi nshya Trump arimo kugerageza gutangiza ndetse no gushyira imbere mu bijyanye n'abayoboke be aho muri iyo leta iyi migambi n'izi politike nshya perezida Trump yatangije byakiriwe gute mu bayoboke b'iryo shyaka
muri mu bayoboke b'ishyaka rye imigambi mbese ibitekerezo bari babishyigikiye nko kuvuga kuvugurura leta barabyishimira kuko bose bahora bavuga bati leta ikoresha abakozi benshi kandi bagakora ibintu hari bitagaragara ngo babiyungure igihugu ariko rero hajemo no kuza akabazo ku buryo kubera ko ko bagiye benshi mu bakorera leta harimo abantu bagiye babona ubutumwa bubakanga kandi muri abo bakangwaga harimo n'abatoye Trump bo bakaba batanezezwa cyane n'uburyo abikora kuko bisa n'ibiteye impungenge kuko bisa n'ibitarateguwe neza ngo babanze barebe ninde kuko mu uwuhe mwanya twagabanya ni bande twahagarika icyo ni kimwe mu bantu b'abakozi abakozi ba guverinoma ya amerika ariko nanone muri ibyo bindi naho mubira bindi by'abimukira nibyo koko abantu baravuga bati abantu bapfa kwinjira bakagera mu gihugu ariko nka muri ino leta ya carolina y'amajyaruguru abimukira nibo bahakora twebwe muri leta mu myaka ishize nigeze kujya kugerageza kubarura mu bakozi dusanga hinjira buri gihe cyo gusarura no guhinga hinjira ibihumbi bigeze kuri magana ane abo bantu baraza barakora rwose bakaza batabonetse ntabwo twabona uko dusarura ntitwabona abakozi ubwo rero nubwo bavuga bati ntumutume abimukire bapfa kuza turanabakeneye nabo rero uzasanga uko bizagenda kose abo bimukira muri leta ya carolina y'amajyaruguru bazakomeza baze abo baca abo bakeya baca muri za arizona baraza hano bakabona akazi kandi bagakora ibintu bishimishije bwana Michel gahakanyi muri manda ya perezida Trump ya mbere umuntu yabonaga ko afurika isa nkaho itagaragara cyane muri politike ye kuri iyi manda ya kabiri hari icyizere cy'uko afurika ishobora kwibona muri politike ya perezida donald Trump
navuga ko bigoye cyane kubyemeza ko izibonamo cyane cyane ko imishinga afurika yahuriragaho na amerika byahindutse navugaga ko nk'iyi usd uyu mushinga wafashaga mu bihugu bya afurika ni bwari uburyo amerika yashyiraho imigenderanire n'ibihugu bya afurika ibifasha ibasha gukontorora ibyo bakora abakozi babo bakora imishinga itandukanye mu bihugu bitandukanye bya afurika rero kuba ihagaritswe nibaza ko bizashyiraho bizatuma habaho the connection ni uvuga ko hazabaho gutandukana cyane kwa amerika kugira ngo afurika ntiyibone ntihabeho gusabana cyane ngira ngo mwumvise ko yanavuze nk'inyungu zimwe cyane amerika yakuraga hanze yavuze ko bagiye gutangira gutunganya amabuye y'agaciro hano muri amerika ni zimwe muri policies za trump yashyizeho ubu cyane cyane wasangaga amerika yarezervaga amabuye y'agaciro yabo bagakorana n'ibihugu bya afurika kugira ngo bakuremo iyo nyungu ko babafasha ko bahindura politiki noneho bagakuramo n'abizo nyungu z'amabuye y'agaciro urebye usanga afurika bizayigora cyane cyangwa amerika kugira ngo habeho uko kwibona kwa afurika ku miyoborere y'amerika michel igahakanyi utuye muri leta ya arizona mu mujyi wa phoenix ndetse na antoine nyezabera utuye muri leta ya carolina ya ruguru ndabashimiye cyane kuba mwemeye gufasha ijwi ry'amerika kugira ngo mudufashe gusesengura iri jambo perezida donald trump arimo kugeza ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko kongere mwakoze cyane ndabashimiye
mwakoze cyane
murakoze edi turabashimiye murakoze cyane perezida trump kandi yashimangiye ko amerika izongera amahoro ku bicuruzwa bitumizwa hanze y'amerika nk'ibiva muri canada megisike n'ubushinwa yagize ati amahoro batwaka niyo natwe tuzabaka amatagisi baduca niyo tuzabaca kuri canada na megisike perezida donald trump yavuze ko amahoro ku bicuruzwa biva muri ibyo bihugu yazamuwe ku rugero hafi ya rwa makumyabiri na gatanu ku ijana trump avuga ko ayo mahoro yayashyizeho mu rwego rwo guhatira ibyo bihugu gukumira ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa fetano byinjira muri amerika binyuze muri megisike na canada bivuye mu gihugu cy'ubushinwa ibyo bihugu bivuga ko nabyo bizihimura kuri amerika bigashyiraho amahoro ku bicuruzwa biva muri amerika mu kiganiro n'itangazamakuru minisitiri w'intebe wa canada Justin Trudeau yavuze ko ibivugwa na donald trump nta kuri birimo yavuze ko intego ya perezida trump ari ugusenya ubukungu bw'igihugu cye mu kanya gashize mugenzi wacu frederic nkurikije yavuganye na floribert ingaruko wigeze kuyobora ihuriro africa group one constituency muri banki y'isi amubwira ingaruka zishobora guterwa n'icyemezo cyo kuzamura amahoro
murazi yuko muri iyi myaka iheze bavuga cyane ibintu babyise mondiyalizasiyo mondiyalizasiyo rero ikintu yari yarakoze kwakorosha cyane cyane rwose ibintu byerekeye komerse interinasiyonari ubu rero ibyo bintu byo kuduza amataka kugira bagarure ibihugu bimwe bimwe bigarure amabizine yahora akorera muri ibyo bihugu ku mpamvu nyinshi kugira bagabanye shomaje gutyo ni ibintu rero bijya bishyikira muri kontekisite aho mondiyalizasiyo yari yaroheje cyane cyane rwose ibintu by'amayeshanje rero icyo bigiye kugira rero ni ugusubiza inyuma iyo mondiyalizasiyo impakite y'iyo mondiyalizasiyo nyine yari yarabaye dufatiye hamwe ku ma ekonomi y'isi yose bigiye guhindura ibintu byinshi muri ibyo hari ibihugu bidukungukiramo umuntu afatiye ku bidandazwa ibyo bihugu bihora bidandaza mu bindi bihugu bindi hari ibidokunguka hariho rero n'ibindi bidohomba rero kugira umuntu atore ikidovamwo umuntu afatiye hamwe iby'igihugu kimwe cyunguka n'icyo gihugu nyine gihomba ni ibintu gushyika ubu nta muntu yoshobora kubiteganya twihweje mushantahe floribert ngaruko ukuntu ibyo bihugu twavuze ubushinwa canada na mexique byaba byakiriye nabyo nyine byaciye bishyiraho ayandi matagisi bimwe imbere bishyiraho amatagisi asumbirije ibyo bishobora kugira ingaruka izihe ku butunzi bwa amerika amerika ishobora kubyotsa usanga igurisha amakantite matoya y'ibyo yahora igurisha icyo bivuga rero ni uko mu bantu muri amerika bahora bakora muri segiteri cyangwa muri indisitiri itubiza ibyo bintu yahora ishyora ibyo bihugu umwimbu wabyo udoca ugabanuka kubera ibihugu byahora ari bishorerwamo ibyo bintu bidoca bisaba amakanike matoyi bw'ibyo y'ayo maproduwi kubera azoba asigaye aziye imigambi ya amerika nk'uko tuvyumva ni ukugira ngo bahimirize amasosiyete canke amahinguriro azi gukorera muri amerika aho gukorera hanze y'igihugu ivyo ntibishobora kugira akamaro ku butunzi bwa amerika ibyo navyo nyine birashoboka hariho urumva ndabivuga gutyo kubera biva kuri ku kidandazwa kimwe kimwe cyose kuko sinibaza yuko zishobora kuzogaruka zose mugabo hariho zimwe zimwe zishobora kuzose zigaruka nako mbere hariho n'izimaze gutangura kugaruka hariho zimwe z'uburaya zimaze gutangura kugaruka kuza gukorera imvugo muri amerika mugabo nk'uko nako ndabivuga umuntu umwe araba ibyo byonyine araba ibyo ahomba igihugu kiraba icyo gihomba n'icyo cyungukiramo kugira bahanure barabe yuko ufatiye hamwe ibyo byose urungunguka cyane usanga uruhomba ibyo rero bikaba ari ibintu rero twe ko kompike birimo intuzeri nyinshi kuko biva ku kidandazwa kimwe kimwe cyose hanyuma hariho ukuntu igihugu gishobora guhomba ku bidandazwa bitagira valora jute nini navuga yuko arakunguka nini nyine bikagira ibyo bidandazwa hanyuma ku bindi nabyo ugasanga ibyo valora jute nini urumva aho ni uguhagura neza umuntu akaraba ni ibintu birimo nk'ingaruka nyinshi nyinshi cyane rwose ku buryo umuntu adashobora kuvugira hamwe gutyo ubu bigitangura mu ntahe floribert ngaruko ndabashimiye cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi y'amerika murakoze cyane urakoze nawe frederic mbabwira ko perezida trump akomeje kugeza ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko kongere mukanyagize n'icyo avuga ku bijyanye n'abahinzi muri leta zunze ubumwe za amerika Our new trade policy will also be great for the American farmer. I love the farmer. Who will now be selling into our home market, the USA, because nobody is going to be able to compete with you. Because those goods that come in from other comp- countries and companies, they're un- really, really in a bad position in so many different ways. They're uninspected.
uwo ni perezida donald trump avuga ko agiye gukumira bimwe mu bicuruzwa byinjiraga muri amerika ahanini ugasanga bibangamiye abahinzi bo muri leta zunze ubumwe za amerika kuri telefoni nanone ndi kumwe na bwana Pierre Damien mvuye kure uyu ni umwarimu muri kaminuza ya northern Iowa muri leta ya Iowa bwana mvuye kure mwiriwe neza mwiriwe neza etiyeni etiyeni ni edi rwema mvugana rwema mwiriwe neza yego twagerageze kugushaka ariko turakubura ariko ngarutse kuri icyo kintu kijyanye n'abahinzi gushyirwa imbere muri politike ya donald trump nko muri iyo leta yanyu ahanini izwi ko ari leta irimo abahinzi benshi ayo makuru ari bwakirwe gute
ayo makuru ari bwakirwe neza cyane cyane ko muri ayo baduhinga ibigori byinshi kurusha ahandi hose muri amerika kandi byongeye ayo byerekeranye n'ingurube n'icyo bita ibishyimbo bya soya nibyo bijya mu bushinwa cyane kandi uzi ko nawe uzi ko ayowa ni yabaye leta y'aba repubulike barabikunda cyane ariko nawe urabizi perezida trump ni umuntu ukora televiziyo tuba nka ya show ye yitwaga the apprentice ibintu avuga ni byinshi ariko urebye ibyo ageraho ni bikeya barabyakira neza rwose ariko iyo ndebye ukuntu abantu muri ayo bameze nka abanyeshuri banjye ukuntu mbese ubareba ugasanga bameze nk'abarwayi kubera ibintu babona sinzi niba hari icyo birahindura
urakoze mwambuze mwambuze ari uko narimo ndeba disikuru nzi ko wenda iki kiganiro cyanyu kiraba nyuma
nta kibazo porofeseri mvuye kure umwanya tubonanye nanone ni nabwo perezida donald trump yasozaga ijambo rye ariko ni ijambo tuza gukomeza dukurikirana hanyuma ku munsi w'ejo wenda tuzongera tukwakure kugira ngo twumve ibitekerezo byawe birambuye ahanini kuri iri jambo na politike perezida trump yimirije imbere muri iki gihe atangiye manda ye ya kabiri y'imyaka ine ndagushimiye cyane hanyuma se rwema yego nkubajije iki kibazo yego yabuze amafaranga za miliyoni ngo zitangwa zitangwa muri liberia lesoto mozambique uganda Hmm.
ibihugu bitanu bya afurika ubwo tuzabigarukaho a- amasegonda atubanye makeya cyane ariko tuzagushaka ku munsi w'ejo kugira ngo duhe ubwo busesenguzi wakoze cyane Eh, murakoze cyane nanjye ndabashimiye ugire umunsi mwiza uwe rero yari mwarimu Pierre Damien mvuye kure ni umwarimu muri kaminuza ya Northern Iowa ah, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni naha dusoreje amakuru yacu nshimire enjeniyeri Cornelius na Nadia Taha mukomeze mugire umunsi mwiza mwari kumwe nanjye